Washington ijwi ry'Amerika
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi ni ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari turibanda cyane ku kibazo cy'umupaka w'u rwanda na uganda mugenzi wacu edi rwema niwe wakibateguriye umupaka hagati y'u rwanda na uganda uzafungurwa ku wa mbere tariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa mbere ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu rwanda rwa liyotona generali muhozi kayine rugaba umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka leta y'u rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u rwanda no gushakira umuti ibisigaye hari hashize imyaka hafi itatu uwo mupaka ufunze mu gihe kitarenze icyumweru perezida wa uganda yoweri museveni yohereje intumwa ebyiri mu rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi izo ntumwa zirimo umuhungu we generali muhozi kayine rugaba na adoniya ayebare uhagarariye ubugande mu muryango w'abibumbye abo bombi babonanye na perezida paul kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi nk'uko bagiye babyandika ku rubuga rwa twitter uruzinduko rwa generali kayine rugaba rwakurikiwe n'ihindurwa ry'imirimo kuri bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za uganda barimo generali abel kandiho wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya uganda cmi uru rwego rwakomeje gushinjwa n'u rwanda ibikorwa by'ihohoterwa n'ishimutwa rikorerwa abanyarwanda muri uganda umubano hagati y'ibi bihugu warushijeho kuba mubi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo u rwanda rwafataga icyemezo cyo gufunga burundu umupaka warwo na uganda rushinja icyo gihugu gushyigikira abashaka guhirika ubutegetsi mu rwanda uganda yakomeje ihakana ayo makuru ahubwo nayo igashinja u rwanda kohereza abanyarwanda bajya gukora ubutasi muri uganda no kwica abaturage bayo gufunga imipaka byagize ingaruka ku baturage benshi muri ibyo bihugu dore ko urujya n'uruza rwari rwarahagaze burundu turi kumwe na bwana gonzaga muganwa uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politiki y'akarere akaba ari i kigali mu rwanda bwana muganwa ikaze cyane murakoze cyane radiyo kudutumira turi kumwe kandi na bernard sabiti nawe ni inararibonye akaba n'umusesenguzi mu bya politiki sabiti ari i kampala muri uganda ikaze mu kiganiro murakoze ndabaramutsa mwese abari kuri radiyo urakoze cyane natwe turakuramukije kandi tugushimira ko watuboneye akanya kugira ngo tuganire ariko mbere y'uko mpa ijambo abatumirwa bacu reka tubanze twumve icyo umuvugizi w'u rwanda wungirije ale mukurarinda avuga ku cyemezo cyo gufungura umupaka hagati y'u rwanda na uganda yaganiriye na mugenzi wacu asumuta kaboye icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u rwanda yagifashe ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyari byabaye mu minsi ishize ibishingiye ku itangazo ryari ryavuye mu mubonano hagati y'intumwa ya perezida wa repubulika ya uganda museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na perezida wa repubulika y'u rwanda muzi ko niba mwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza birebana n'umutekano w'u rwanda muri rusange ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'ubugande cyangwa bari bugande ndetse by'umwihariko n'abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo gukubitwa kwamburwa imitungo kwirukanwa bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa niba navuga gutyo byerekana yuko dutangiye gukemura icyo kibazo ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa eh, u rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo buvuga buti dore eh, ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo eh, bigihari waboneka hari ibirego byinshi u rwanda rwashinjaga uganda navuze nti hari icyo uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo Eh, byonyine kuba eh, hari intumwa ya perezida wa repubulika ya uganda yaje hano iri kuri ruriya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u rwanda rwagaragaje muri iyi myaka itatu ine rutahwemye kugaragaza icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe eh, bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke ubuganda bwakoze Mm.
ibyo rero ntawabihakana koko byabaye ku mugaragaro iki gikorwa cyo cyarabaye rwose hanyuma kuri mirongo itatu n'imwe hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazazinduka be- ba- ingendo zifunguke nyine bagende aya baturage bazazinduka bagende ndetse banazirikana yuko eh, hatazaba urujya n'uruza eh, kuko turacyari mu mu bihe bya kovide icyo kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa Mm.
ngira no mu itangazo babivuze bavuga bati eh, u rwanda n'ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye byaba iby'ubugande byaba bimwe na bimwe bimwe na bimwe byo mu rwanda icyo mwakivugaho iki muri kuri eh, nyuma y'intambwe icyo nabivugaho ni uko eh, ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza ibyo bashaka Eh, buri gihe birumvikana ko bagomba kwigengesera ntibarenze ibyo amategeko abuza ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u rwanda eh, na uganda ikigomba kwitabwaho ni icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze haba perezida wa repubulika haba minisitiri eh, w'ububanyi n'amahanga cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano ngira ngo icyo ni- nicyo cy'ingenzi kandi ndumva nta muyobozi eh, ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi uwo ni ale mukuru rarinda ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda yari kuri mikoro ya mugenzi wacu asumuta kaboyi mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ntegura iki kiganiro bwana bernard sabiti ah, ntabwo nari nzi ko ibintu biza kwihuta cyane ku buryo aho kugira ngo tuganire ku byari birimo gukorwa kugira ngo umubano ube bawuzahura ariko noneho batangiye gushyira mu bikorwa ah, ibintu bigaragaza ko umubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza aho ngaho mu gihugu cya uganda iyi nkuru y'uko u rwanda rwafunguye umupaka warwo babyakiriye gute aha ngaha abaturage muri rusange rwose eh, bashimishijwe n'iki gikorwa cy'ibihugu byombi Ah, impamvu ngira ngo ni uko hari hashize imyaka itatu umupaka ufunzwe kandi nk'uko unabizi abanyarwanda benshi n'abanyayuganda bafite ubumwe hafi muri buri ngeri yose y'ubuzima hari abari bamaze imyaka batazindukira bene wabo ku mpande zombi hari abagiraga iby'ubucuruzi byari byarahagaritswe hari n'ibindi byinshi abaturage ba buri gihe bifuzaga gukora hagati y'ibihugu byombi ariko ku bw'umubano utari uboneye bakaba batagashoboye kubikora so ntawe ari igitangaza kureba ko abanyayuganda benshi bashimishijwe ah, n'iki gikorwa hanyuma gonzaga muganwa uri umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi aho mu gihugu cy'u rwanda ah, unakurikiranira hafi ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga Ah, mu rwanda ho umwuka wifashe ute Eh, eh, murakoze umwuka wifashe neza cyane abantu benshi tuvugana abo tuganira abo dukurikira babyakiriye neza eh, kubera ko eh, imyaka itatu ntabwo ari mikeya eh, kandi hari abantu bahombiye byinshi ariko hari n'imiryango hari ibiciro ubucuruzi hari ahubwo hari n'ikibazo y'uko abantu bafite baba bafite impungenge y'uko amakimbirane ashobora kuvamo intambara kandi murabizi ko intambara zigira ingaruka zikomeye cyane rero abantu benshi babyishimiye kandi bya- byarabatunguranye yuko byihuse cyane ariko babivuze gutangira ah, mu minsi mike cyane hakaba harabaye intambwe iranadutse kandi harashyizwe imyaka bigaragara yuko nta ntambwe ihari rero eh, bitanga icyizere ntabwo bitanga icyizere gusa ku mubano muri eh, hagati y'u rwanda na uganda ahubwo biratanga icyizere yuko n'indi- n'ahandi umubano uta- wari wari umaze igihe utameze neza cyane imishyirano irimo kuba nayo izatanga ah, umusaruro cyane cyane ibijyanye n'uburundi kubera ko muri eh, birazwi yuko naho umupaka wa- w'akagari n'ahandi eh, urujya n'uruza rw'abantu baraza barasa cyane gonzaga umuganwa iri tangazo riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu rwanda rwa liyotona generale muhozi kayine rugaba umugaba w'ingabo za uganda zirwanira ku butaka leta y'u rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u rwanda no gushakira umuti ibisigaye Ah, si ubwa mbere hari habaye ibiganiro nk'ibi ah, ndetse abakuru b'ibihugu ah, bari barahuriye no mu gihugu cya angola bafite perezida wa angola nk'umuhuza ndetse na perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo hari intumwa zagiye ziza mu rwanda izindi zikajya muri uganda icyo musanga ari ipfundo ah, ryatumye noneho u rwanda rubona ko rufite icyizere ko ibibazo byarwo bizakemuka byavuye he amakuru dufite yuko nuko iyi mikirano ntabwo yatangiye generale muhozi aza mu rwanda ahubwo kuva mu kwezi kwa cumi n'abiri eh, barimo kuganira kandi hari ibintu byinshi cyane bari bamaze kumvikanaho Eh, rero nta nubwo ari no kuganira gusa ne- ne- hagati y'u- y'ubuyobozi bw'u rwanda n'ubwa uganda ahubwo hari n'ibiganiro ni- n'ibindi bihugu byo mu karere rero eh, kuba hari ibyo u rwanda rwari rumaze igihe kirekire bisaba cyane cyane ibijyanye no gufasha imico y'ibijyanye n'ubutegetsi buri- buriho mu rwanda na- no guhutira abanyarwanda ya- yabonye igisubizo Eh, ngira ngo kuba jenerali muhozi yarabigiye uwo ari we hari hari itandukaniro kubera ko kuba ari umuhungu wa perezida museveni eh, akiri mutoya hari uburyo yumvika yumva ibintu kandi ashobora ko bishatse cyangwa perezida w'u rwanda uko eh, byatera imbere kurusha abandi bayobozi yaba mu- abadipo- abadiporomate cyangwa abandi bari mu zindi nzego kugira ngo hari icyo byafashije kugira ngo urwikekwe ruba rumaze igihe kirekire kubera ko urwikekwe rumuri ruri ku ifundo y'ibibazo byose kugira ngo rugabanuke cyane ngira ngo afite icyizere eh, yaba i bugande yaba na hano mu rwanda yuko eh, ibyo avuze ibyo yemeye aba a- aba agamije neza kuruta abandi bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi kubera ko hari abagaragaye yuko bafite inyungu z'uko amakimbirane yakome- yakomeza hari abazungukiramo nabo- nta muntu watinya kubivuga cyane cyane abatanga amakuru Eh, twarabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu maraporo amwe n'amwe yuko hari aba- abatandishimiye yuko ikibazo kigiye gukemuka kubera ko bazungukiragamo Mm.
rero eh, ngira ngo eh, kuba harongeye kubaka icyizere eh, abantu bakajya kwicika bakaganira ibibazo nyirizina eh, bagakuraho eh, n'icyatuma eh, bahungabanya umubano w'ibihugu byombi eh, ni ikintu gikomeye cyane Mm. hanyuma bernard sabiti wowe aho ngaho muri uganda ni iki abantu bumva gishobora kuba ah, cyatumye koko ah, u rwanda rugira icyizere rukavuga ko rugiye gufungura imipaka hari ibintu byinshi rwagiye rurega igihugu cya uganda ndetse na bamwe mu bayobozi barwo ah, barimo ndetse n'uyu wayoboraga urwego rw'ubutasi bwa gisirikare generali abel kandiho ah, ndetse waje gukurwa kuri uwo mwanya umunsi umwe gusa ah, generali muhozi avuye i kigali mu rwanda wibaza ko ari iki generali muhozi yakoze kugira ngo noneho yumvishe u rwanda ko hari icyizere ko ibintu bigomba kujya mu buryo urakoze ah, nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga ah, generali muhozi ntawe ari yo ntumwa ya mbere perezida yari yakohereje i kigali hari uyu mugabo wo perezida akunze gutu- yakundaga gutuma ukikirira uganda ah, mu- mu- mu new york
Ad- izina rye nuko rikunze adoniya yebare adoniya yebare ya doni ya yebare so yakundaga nawe kujyayo hari ubutumwa ah, akuye kuri perezida museveni abujanira ah, perezida kagame ariko ngira ngo igikorwa cyo kuvuga ku- ngo perezida yohereje umuhungu we umuhungu we kenyine mbega ki- cya- cyerekanye ko mbega gisa nk'aho perezida ari we wigiriyeyo mbega ni- niko byakwenze nko kurebeka abazi bya politiki by'ubuganda ah, generale kime rugaba ntaho a- ayobora ingabo zirwanira ku butaka gusa ahubwo afite uruhare nangwa se ah, um- intebe ni ni umwanya munini kuvuga ngo ni umuhungu wa perezida kandi kuvuga na nu- ni- nibi- mbese n'amani afite imbaraga afite nk'abanyayuganda uko babizi n'ibikunze kumuvugwaho ndetse y'uko ubundi haba hariho ah, ibibasha kuba biri gukorwa inyuma ah, kumutegura kuzagira uruhare ndetse ah, akora mu gihugu ise aba atakiri perezida ibyo byose bira- birahunga ariko ni umuntu ufite ingufu cyane mu gihugu cya uganda ibyo birazwi so ngira ngo hari intandukane ihari kuri we n'izindi ntumwa za- zajaga i kigali iki ngira ngo keretse ah, ubutegetsi bw'u rwanda ko ubundi ha- ah, uganda yabaye siriyasi icya kabiri njye nibwira ko hari ibindi bintu biherutse kuhaba muri aka karere kugira ngo byatumye uganda isubira ku ku kibaro isubira mu gitabo ika- igashyira ku munzani ibibaro byayo byo yakoraga igasanga ko burya uh, kugarura umubano mwiza n'u rwanda ari ikintu gikuru wibuka ko uganda iherutse kohereza ingabo zayo muri congo kurwanya ziriya nyeshyamba ziherutse gukora ibikorwa by'iterabwoba i kampala kandi uzi kongo kiriya gice cya kongo cy'ingabo za uganda zagiyemo ni igice ah, kiri sensitive na- u rwanda narwo rufiteyo interesiti so urasanga ngo ngira ngo uganda yaje kwitegereza hagize i- i- ikibaho hagati y'ibyo bihugu byombi bidafite kumvikana hakagira nka akisidenti ibera hariya ntabwo turabizi byahabaye muri mirongo icyenda na karindwi n'umunani hari igihe ingabo za uganda na rwanda zigeze kurwanira muri congo Mm.
so nje ndi kureba ngo uganda yagarutse kwitegereza ireba ko ku- ku- kuzana uyu mubano w'u rwanda kuwugaruza mu nteko ari ikintu gikuru ah, ku bw'izindi mpamvu ndetse zidafashe no- no ku- no- no kuri ibi bintu baganiraga hagati ya rwanda na uganda so Mm.
u- ukurikije u- u- ugiye kwitegereza njye ndeba ko kandi n'ikindi arega uganda umupaka gufungwa aba abitegereza ibibaro bihari hagati eh, y'iby'ubucuruzi nangwa se ikonomi nanga iby'intasha ya uganda na rwanda uganda niyo yahombaga cyane cyane u rwanda rugaragaza ko hari bimwe mu bibazo birimo gusubizwa na leta ya uganda ariko hari ibyo na leta ya uganda yagiye ishinja igihugu cy'u rwanda birimo kohereza abantu muri icyo gihugu gukora ibikorwa by'ubutasi ah, ndetse n'abaturage ba uganda bagiye bicwa ah, hafi y'umupaka y'u rwanda Ah, izo mpungenge za uganda zaba zo zirimo gukemurwa ah, muganwa
Eh, akenshi leta y'u rwanda ntabwo yigeze yemera ku mugaragara y'uko ibyo uganda ibishinga byabaga so biragoye kugira ngo umenye niba koko birimo gukemurwa ariko kineka y'uko eh, eh, leta ya uganda yakwemera gute- gutera intambwe itazi y'uko ibyo ibibazo yari ifite birimo gukemurwa Eh, icyo ni kimwe icya kabiri yarebye mu nshingano jenerali albert kandwa yari yarahawe hajemo ibyo perezida museveni yavuze ngo ni kurandura abavunja bahita kawukumi i bugande aya mavunja yavugaga ko i- inzego z'umutekano cyane cyane polisi yari iyobowe na jenerali karekihura yari yariziriwe n'abantu bashobora kuba barakorera mu rwanda Eh, kandi hari abo i bugande bavuga yuko kandiho iyo nshingano yazikoze yarayishinze ari ari kugira ngo ashobora kuba yaragakuye no ku mwanya kubera ko yamaze kurangiza iyo nshingano eh, cyangwa eh, ikindi n'uwo byaba bihari tugeze no kubivugaho y'uko u rwanda rwasabaga y'uko ava ku mwanya ariko ntabwo ari ubwa mbere so ni ukuvuga kubera ko niba wibuka neza muri bya bibiri na cumi na rimwe na kabiri icyo gihe igihe perezida museveni atarasura u rwanda u rwanda rwari rwatewe y'uko wari ukuriye bma icyo gihe yitwaga ngaboni gerari mugira ko yakuriye ku mwanya yakuweho wanatera imbere ariko nyuma yaho hongeye kuzamo ibibazo so hari igihe eh, biba birenze ibyo abantu bamwe bakora ibyo abiyubirira cyangwa ibyo uwahawe akazi kubera ko na benshi bombi hejuru yose nta muntu wayobora urwego rwa leta runaka atakurikiza amabwiriza yahawe n'umukuru w'igihugu rero ni ngombwa yuko abatekereza cyangwa abakurikirana bamenya yuko akenshi ikibazo kiba kiri kiri hagati y'inzego zo hejuru abandi basigaye bashyira mu bikorwa ibyo bategetswe n'abandi baturage basanzwe abafungwa abafatwa bakaba bari ari cyo wakwita ababigenderamo ni ingaruka ariko atari cyo kibazo muri izina reka twumve icyo sabiti we avuga ah, ku bijyanye n'izo mpungenge za uganda sabiti muri uganda cyangwa se i kampala barabivugaho iki ese impungenge uganda yari ifite ku rwanda zaba zaravuyeho Ah, ah, nemeranya na mugenzi wanjye ibyo amaze kuvuga ngira ngo uganda ah, ibibazo yari ifite ku ruhande rwayo ah, u rwanda isa naho nayo ifite icyo yakoze kwereka ubuyobozi bwa uganda ko ah, idafite ikibazo kubikemura Ah, icya mbere ntaho uganda ah, yavugaga ko rwanda yohereza abatetsi kuza gu- icyondoza guketa hano igihugu Ah, ah, arega ariyo na mpamvu uganda yavugaga ko babo banyarwanda kuko rwanda yo yaravugaga ngo ni abaturage ba buri gihe ariko uganda yo ikavuga ngo ntaho ari abaturage ba buri gihe kuko abanyarwanda hano muri uganda ni benshi hariho n'ubwoko bwemerwa mu mategeko nshinga ya uganda bw- bw'abanyarwanda so bakavuga ko mbese niba tudahohotera bari abandi ababo kuki kuki ari bo du- tu- du- du- du- tuvanamo ah, bagafungwa so icyo kibazo rwanda of course yahoraga igihakana ivuga ko itohereza na gato abantu bo guteta ubuganda ariko nge nibwira ko ya- niba yu- ngira ngo uganda aho ikoreye iki gikorwa niba ari ukuri ibyo yashinjaga rwanda niba koko ari ukuri harabagaho abakesi bavaga iriya ngira ngo kuva aho bamaze kwirukana iriya umukuru wa polisi waba- wabanje kuba baba- witwaga kayihura then hakabaho uku gu- gu- gu- gu- gu- kwi- ku- gu- gus- gufunga abantu no gukora iki ngira ngo hari uganda yibwira ko izo izo kesi zibaye zari zihari i- iyi myaka bamaze bakora ibyo bikorwa hari bamaze kwemera ko babasha kuba barazikuyemo nangwa se ba- abandi baba baba barimo bafite ibyo bitekerezo bakaba barabonye iryo terabwoba abandi ibyo bacagamo bakibwira ko hatari abandi basubira kubikora so nge nibwira ko deni hari abaturage kuraswa ba- baca ku mupaka hari kabare iwacu aho ngaho mu- mu gice cya kigezi Ah, rwanda yo yavugaga ko ah, ba- babaga ba- bari gukora amagendu ubundi ba- bazana ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bitemererwa mu rwanda so ngira ngo uganda nk'uko nari navuze mu gutangira ibi bintu byose yabishyize ku munzani bishe- bikora kiriya kibaro nakubwiye ubu ngubu ni ikibaro kinini kuko kirimo buretireti igice cy'ibiyaga bigari aha ngaha n'ibikorwa biri muri kongo kugira ngo ubutegetsi bwaje kwemezwa ko ah, kugarura umubano mwiza w'ibigo byombi ari ikintu gisumba izindi mpamvu zose zaba zikihari nibwira ko ariyo mpamvu yatumye ah, bakora iki gikorwa Ah, bwana gonzaga muganwa zimwe mu mpungenge cyangwa se bimwe mu bibazo leta y'u rwanda yagiye igaragaza cyangwa se ishinja uganda ah, ni uko ivuga ko leta y'u rwanda yari irimo igerageza gukorana n'abarwanya u rwanda kugira ngo babe bahirika ubutegetsi muri icyo gihugu ndetse eh, hari abantu bamwe na bamwe ya, bagiye bavuga hari bamwe ivuga ko bakiri mu gihugu cya uganda bagasaba ko leta ya uganda yakwitandukanya n'abo bantu ibyo byo ah, wibaza ko bishobora kuba byaraganiriweho ese hari icyo bizakemura Ah, bita- bitaraganirwaho cyaba ari ikibazo kubera ko niba uri leta ufite abantu bakurwanya uba ufite inshingano eh, zo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubahashe cyane cyane abitwaje intwaro Eh, amwe mu makuru dufite n'imibare ikigaragaye ni uko ni uko ibyo aba- aba barwanya ubu- ubutegetsi bw'u rwanda koko bari bemerewe cyangwa baremerewe kugeza ahantu hose hari abanyarwanda muri uganda bakora ubukangurambaga ariko niba leta ya uganda eh, yubaha intwaro byo ibyo ni byo makuru nibyo leta ivuga ariko ntabwo tubizi neza Eh, so, kuba eh, eh, hashobora kugira igikorwa njye ndakeka kuko ari ngombwa eh, ko cyakorwa niba bari ku butaka bwa uganda bakayishyira mu bindi bihugu abafite ibyaha sinzi uko byagenda ariko ntabwo eh, u rwanda ku ku bwanjye rwareka kohereza abantu bo gutata ugande igihe ruzi yuko hariyo eh, imitwe ya emu na efuperi na cyangwa rudorana ikorera kuri ubu butaka biba biri no mu nshingano kugira ngo inzego zibikurikirane kugira ngo bizatungurwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke ku mpande zombi ibi byasaba ko eh, gu- a- a- a- aba bantu ba- ba- bahashwa bakurwa ku butaka bwa uganda eh, bakoherezwa mu bindi bihugu by'i burayi cyangwa n'ahandi hose ariko ntihabe urwitwazo rwo gutuma abaturage b'ibihugu byombi batabana neza Ah, hanyuma bernard sabiti se kuri icyo kibazo ibyo u rwanda ruvuga ah, hari ishingiro bifite ko uganda ishobora kuba yarakoranaga na bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi mu rwanda buriya bakiri muri ya mishyikirano ah, yabaga iteganyijwe na itunganya na angola ah, u rwanda nyine rwashinjaga uganda ah, ibyo byo umaze kuvuga uganda of course ya- yabihakaniraga kure ikavuga ko atari ukuri Ah, icyo nze nakwibwira i- icyo kibazo nacyo nibwira ko generali muhozi yaba yarakiganiriyeho ah, na bagenzi be mu ruzinduko rwe ruriya rushize Ah, kandi nge mbo- nibwira ko icyo ngicyo babasha kuba hari ibintu bagize kwemeranyaho bimwe ariko nk'ikintu cya intelligence nangwa se ko kuvuga ngo u rwanda rufite abatesi ahangaha ubundi wenda na uganda hari abatesi ifite iriya ibyo abakurikirana imibanire y'i- y'ibihugu international relations barabizi nta gihugu kidakorara guketa nanga se ku- gucondoza kugira ngo bikume umutekano wacyo ibyo simpamya ngo birahita bi- bishirira kimwe birangiriraho kugira ngo ibi ni ibintu bizagenda bikemurwa buhoro buhoro gonzaga muganwa dusoza ah, wenda kuri izi mpungenge ah, za omar hanyuma unagerageze mu magambo make cyane utubwire nyuma y'ibi ngibi wibaza ko haza gukurikiraho iki ah, mu bijyanye no kurushaho kunoza uyu mubano no kuwuzahura ngira ngo hari ibindi hari ibiganiro bikomeje bita- bita- bitagaragarira twebwe abaturage basanzwe cyangwa abandi Eh, muri ubu buryo bazagenda basesengura baganira igikorwa munsi ku wundi nibyo byemeje kugira ngo buri muntu barebe icyo yiyemereye arimo guca mu bikorwa Eh, ikindi kigaragara cyangwa cy'ingenzi ni uko muba muba mwiza bizafasha muri rusange akarere kose Aka- kubera ko igihe umubano hagati y'u Rwanda n'Uganda ukomeze neza bigira ingaruka cyane cyane ku ku muryango wa Eastern Community n'iterambere eh, rya Afurika hari ingaruka nziza bizagira cyane cyane mu bikorwa remezo mu bucuruzi n'ishoramari eh, n'umutekano muri rusange gonzaga muganwa uri umunyamakuru mugenzi wanjye ukaba n'umusesenguzi mu bya politike y'akarere nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire Na- natwe turabashimiye kuba mwadutumiye kandi dushimiye n'aba- abakurikira ijwi ry'amerika Bernard Sabiti umusesenguzi akaba anakurikiranira hafi ibibazo bya politike mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane u Rwanda na Uganda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire yakoze nawe nshimire n'abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi mu mpande zose z'isi dore ko mudukurikirana umunsi ku munsi nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma muri studio mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe no kugira wikendi nziza turamushimiye mugenzi wacu edi rwema n'abatumire mwumvise mu kiganiro uyu munsi namwe nshuti mutwumva aho muri hose tubatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo ndetse n'ibibazo turabashimiye ku bwitange mukorana igihe cyose kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza muri uyu mwaka